muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi rya amerika mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ariko rero nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu mwiriwe muraho neza se ni thomas kamirindo basuhuza
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nguko rero murisanga mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize twaganiriye n'umuhanga yankurije hilere ni dogiteri mu by'amategeko ku bucamanza mpuzamahanga n'uburyo bwitwaye ku bwicanyi ndengakamere burimo jenoside cyangwa se ihonyabwoko ibyaha ni by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari mu magambo make yankurije yasobanuye ko guca imanza ku byaha bimwe gusa ni nko kurebera inyanja nzima mu gakombe k'amazi imanza zaciwe mu rwego mpuzamahanga zibanze kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda nyamara hari ubundi bwicanyi bukomeye bwinshi bushobora kwinjira mu rwego rwa jenoside ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kugeza ubu bidashoboka kugera mu bucamanza mpuzamahanga uyu munsi nongeye gutumira dr yankurije noneho ku ngingo y'ubushakashatsi bwe tutari twaboneye umwanya itangazamakuru n'abanyamakuru dr rero yankurije turi kumwe niko hireri we uraho nanone
ndakumva neza toma gira inka n'abana twese rwose nk'abitsamuye yego nuko ndagushimiye cyane rero nanone umwanya uhaye abakunzi b'ijwi rya amerika kugira ngo mwongere mwungurane ibitekerezo nikoye kuki wibanze nanone ku binyamakuru wabitekerejeho mu bushakashatsi wakoze nabyo wasanze hari uruhare bishobora kugira mu bwicanyi ibitangazamakuru n'ibinyamakuru bakoresheje umwuga wabo
Eh, nk'uko nari nabibabwiye ubushize ubushakashatsi cya- bwanjye bwibanze ku byaha byanyuze mu nkiko n'ibishobora kuzanyura mu nkiko ku gipande kirebana n'ibyanyuze mu nkiko rero nasanze ko hari abantu baburanishijwe n'urukiko rwa arusha eh, tribunal international pour le rwanda bakoraga umwuga w'itangazamakuru ubwo rero byabaye ngombwa ko mpatinda eh, mvumburamo ibintu bibiri bya- ibyaha bibiri baregwaga hari icyaha cyo gucura umugambi wo gukora jenoside hanyuma bakaregwa n'ikindi cyaha cyitwa gushishikariza abantu gukora jenoside imanza nabashije kureba eh, hari urubanza rwitwa urubanza nyine rw'itangazamakuru eh, rwitwa rwari rurimo abantu batatu harimo ngeze hasani hakabamo eh, dr nahimana ferdinand hakabamo na jean bosco barayagwiza hanyuma hakaba n'uriya mubirigi wakoreraga itangazamakuru nakoreraga rtrm eh, witwaga george rugiyo yego Ru- basoma rugiyo cyangwa ragiyo ni rugiyo rugiyo Ehe.
hanyuma hakaba na ngeze hasani n'igitangazamakuru cye kangura Mm.
Eh, abo bose barakatiwe
abo bose baratsinzwe barakatiwe
hanyuma bagiye no gufungirwa mu bindi bihugu ariko rero rujya agomba kuba yararangije ibihano bye kubera ko ndumva bari baramukata imyaka cumi n'ibiri nuko Eh, yari yakatiwe imyaka cumi n'ibiri arafungurwa eh, we yarangije igihano cye Mm, abandi baracyafunze usibye jean bosco barayagwiza nawe witabye imana atararangiza witabye igihano Imana, cye sasa, ewe ewe, yarapfuye yego hanyuma n'umurambo we baremeye ujyanwa mu bubirigi nimba nibuka neza aho umuryango we ushobora kuba wari iri ku mugabane w'i burayi eh, aho umuryango we wari uri eh, nuko eh, dr nahimana arafunze afungiye muri mali mm, na ngeze hasani ndakeka nawe afungiye muri mali nawe aracyafunze yego nuko noneho rero ibyaha byabahamye ni ugucura umugambi wo gutsemba abatutsi cyangwa ni ugushishikariza abantu gutsemba abatutsi ibyaha byabahamye ni ibihe
Mu- mu byaha byabahamye ni uko ibyo nahise mvuga byarebanaga n'umwuga wabo w'itangazamakuru ehm, ibyo ni byo nagaragaje mvuga gucura umugambi wo gukora jenoside byo barabitsinze ntago icyo cyaha cyabahamye hanyuma icyo gushishikariza abantu gukora jenoside cyo cyarabahamye baragitsindwa ariko hari n'ibindi byaha byinshi bakoze ubwo nuko tugiye muri iyo kadire ngangeze hasani n'ubundi yatsinzwe n'izindi manza zo gukora jenoside akoze igikorwa cyo kwica umuntu Mm.
Eh, eh, burya kanigishe gato jenoside ni uko abantu bakunda ku guhita bayumva uko yanditse muri ariya masezerano ariko iriya definisiyo yari yarasobanuro bwayo bwa- bwateye imbere niko bavuga ko bwevuriwe Mm.
ariko burya jenoside ubwayo ni icyaha kitari icyaha cyitwa otonome kuko kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha cy'ibanze uba wabanje gukora noneho nyuma umucamanza mm, niwe usuzuma akavuga ati uno muntu nubwo yi- nubwo yakoze iki cyaha ntabwo umugambi nyakuri we yari afite ari uwo gukora iki cyaha byonyine gusa Mhm.
ahubwo yari afite n'undi mugambi urenze uwo mugambi bawita dore speciale ni abanyamategeko bavuga ni nk'ingofero ni kumwe wandika i Mm.
wanditse i idafite ingofero ntabwo kariya kadomo ntabwo uyumva Mm.
ukora jenoside we azanaho akandi kadomo bita kadomo speciale kitwa kugambirira eh, kuzahaza Mm.
icyiciro cy'abantu arimo kwica ubundi eh, kera bavuga ko icyo agambiriye ari ukubamaraho ariko twaje gusanga ba- ba- abanyamategeko n'abashinzwe ibikorwa baje gusanga bidashoboka ahubwo ahanini abagambiriye kuzahaza ubwo bwoko kuko kubumaraho byo ntabwo aba yabishobora burya nta muntu ushobora kumaraho ubwoko cyangwa kumaraho icyiciro cy'abantu runaka Mm.
no kugira ngo ukore jenoside hari ikindi cyaha uba wakoze ngeze rero n'ubundi icyaha cyo kwica umuntu ah, hari abantu yiciye kuri komine ruje aho bitaga kuri komine ruje ku gisenyi nacyo cyaramuhamye usibye n'ibyo birebana n'uwo mwuga w'itangazamakuru yakoraga Mm.
Eh, ariko rero nanone dusubiye inyuma mu mateka ntabwo ari bo banyamakuru ba mbere bari bahamwe n'ibyaha biremereye cyane gutyo kuko na nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi yabaye itwikiriwe n'intambara ya kabiri y'isi yose hari Yego.
hari uwari ukuriye ikinyamakuru cy'abanazi nawe baciriye urubanza ibyaha biramuhama
ibyo bintu byagarutsweho cyane na arusa kuko byara- byamurikiye abacamanza kugira Eh.
ngo barebe muri make ikintu bita eh, gushishikariza abantu gukora jenoside wifashishije itangazamakuru icyo biba bisobanura Mm, imanza zaciriwe kuri tribunal militaire international de nuremberg yego niyo iyo ngiyo Yego.
zamurikiye abantu bacaga urubanza cyane haba mu cyiciro cya nahimana etari nk'uko bayita nahimana n'abo- n'amashumi ye Mm.
hanyuma no mu rubanza rwa rwa rwa rugiyo yego Mm, Dr yankurije hilary yakoze rero ubushakashatsi kuri ku bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu biyaga bigari nibyo byamuhesheje impamyabumenyi y'ikirenga doktora mu by'amategeko hilary we maze rero nk'uko ubimenyereye wiganirira n'abantu mm, mbere y'uko nguhamagarira uwa mbere witwa rurangwa hari uwitwa pascal hayagumukama ari i kigali Oui.
we yanditse kuri Ndamuzi.
facebook eh, ya- yanditse kuri facebook y'ijwi ry'amerika ati munsuhurize umutumirwa gusa nguko rero pascal hayagumukama aragushuhuje nanjye mwohereje ntashyo agira inka n'abana kandi ajya ahorana imyaka mu bigega ndizera yuko rwose akumvise noneho rero duhamagarire Eh.
rurangwa mutangire muganire rurangwa araza gukurikirwa na mozezi mozezi abe yihanganye rurangwa we oya uranyumva cyane ariko uravuga buhoro vuga cyane nawe nkumve
nanjye ndakumva ndakumva sinzi impamvu utanyumva cyane kamilindi toma ni uko urakomeye rero
ndakomeye rwose ndakomeye nkamuvuga ntiwiganire rero na dogiteri hireri yankurije
aya mbanje kumusuhuza rwose kandi ndamushima cyane kuba yabashije kwigomwa ako kanya akajya kuganiriza abantu akanabasobanurira jenoside icyo ari cyo cyane yego
Eh, kandi buriya uko avuga itangazamakuru itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane kuko ikintu u- itangazamakuru rivuze rubanda rusakira neza Mm.
kandi rusakira vuba bigate- bikaba insege- indirimbo n'itangazamakuru ni ibintu byatuma rubanda rwumva ikintu vuba cyane Mm.
ubwo rero kuba abo bantu barafashwe bagafungwa babigizemo uruhare kuko rwose ntabwo baba bararenganye niba umuntu a- a- atitse kuri radiyo ikintu kikumva vuba umuntu akacyumva uko kiri akacyumva kandi bihita bishyirwa mu bikorwa Mm.
aya ni byo rwose buriya itangazamakuru ni ikintu kiremereye ye
icyo rimara ariko iyo rikoresheje nabi naryo icyo gihari yego yego rurangwa we urakoze
urakoze cyane tomasi mugire ibihe byiza rwose ubuzima bwiza kuri mwe.
yego twese
Nawe.
ijwi rya amerika noneho duhamagare na moses hanyuma dogiteri yankurije abaganirize hamwe moses we
yego cyane Urakomeye se?
Niriwe cyane na dogiteri ndamundamukirije ndakandamwiherereye mwiriwe kuko turumvikana ku murongo yego reka nawe ahita akwiramukiriza ndagushuje cyane kandi imana iguhezagire nk'uko abashinga ntayo mukunda kubivuga yego cyane n'amahoro cyane amahoro cyane nanyu muri mwebwe abandi nanjye Eh, nuko rero moses bandanya na cyane cyane nagomba gushimikira ku kintu cy'itangazamakuru na jewe nk'uko abandi bakora bishimikira ko bo nkate naraciye no mu ishuri gatonya ry'itangazamakuru ndasoma ariko rero sindamenya neza ngene nk'umumenyesha makuru iyo akosheje amategeko ashobora kumuhana ba- nk'amategeko nk'izi z'amategeko amategeko mishuma mu kumuhana kuko hari igihe y'inkuru ushobora kuba wa- wayitohojeje uyikuye nko mu banyagihugu hamuga tuyishikiriza mukuru wa wayibonye siritere Mm.
kuba wayiboneye kuri filtere ukayitangaza cyangwa kuba wamaze kuyumva cyangwa kuba wayiboneye ku- nko kumenyesha kure ukayitangaza nko kuba wayibonye hanyuma ukaza wumva mu nyuma haraje nka ankete iyindi ankete iba yakozwe n'abandi bantu ubaza usanga inkuru watanze wewe bashatse kuyopoza kandi mu kuba bari kubaragira opozisiyo ijya nkuru uba watanze ubaza Mm.
usanga bariko baragenda bongeramo cyangwa bakuramo ku nkuru uba watanze na cyane cyane Mm.
gufata nk'akarorero nko kuri jenoside yabaye nko mu- mu rwanda mu gihugu cy'u rwanda cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari nk'i- nk'igihe cy'intambara byagiye bibaho sinzi nk'ikintu muze mugenda mwisunga mu gufata nk'abamenyeshamakuru baba batangaje nk'inkuru iba yavuzwe kandi iba yabaye visibure iba yabonetse siritere Mm.
sidasa mushaka mu ntawe mu dutomore ngene nkaho nyine nkaho bagiye bakata igifungo n'abandi baba bakoze nko ku nkuru kanaka ingene mugenda mubatira nk'urubanza murakoze ye urakoze moses we reka dogiteri hireri yankurije akwisubirize
ntabwo ikibazo cye nagikurikiye neza cyangwa na- ashobora kugisubiramo bundi bushya kugira ngo cyumvikane moses we uracyahari moses yagiye aracyahari Ya- yagarutse moses we
za wasubiramo ikibazo cyawe ko atacyumvise neza
Eh, nariko ndavuga bati nk'umumenyesha makuru iyo cyane cyane nka- dufate nko kuba byabaye bya- nko byabaye mu karere k'ibiyaga bi- bigari aho iwacu nko mu burundi no mu rwanda ku bwicanyi bw'indengakamere bwagiye bubaho hari igihe nk'inkuru uba wayibonye ukayivuga iyo umaze kuyirungika kuyenota ukayivuga na cyane cyane bazawumva hazi nk'iki- nk'indi nkuru iza- iyo opozisiyo iyo washyikiriza ku iradiyo ugasanga umunyamakuru ajyanywe mu rukiko kubazwa ku nkuru aba yatanze kandi iba yamaze kurengana na mugwe- na n'ibitangazamakuru n'ibindi biba byamaze kubivugaho ugasanga umunyamakuru aba yayitanze ubwa mbere agiye mu rukiko Mbe- ni- ni igiki mwisunga mu kugira ngo mukatire igifungo dufatiye nk'ibyabaye mu mu karere k'ibiyaga bigari nk'abatanze nk'inkuru ku bwicanyi bakora muri radiyo mikoro y'ino nk'akarorero Mm.
bagiye batanga nk'inkuru hanyuma mu nyuma tugaca turagaruka ko ugaca usanga umunyamakuru ataragenda guhanwa n'isaha hariho n'abakirondeza kugira ngo bajyanwe mu butungane mbese akamuntu mubitomorere nk'umubimiza amategeko mbese mu- mu magambo make ibyari mu magambo make urabaza niba umunyamakuru ashobora kuryozwa akajyanwa muri sentare mu rukiko kubera Yego inkuru cyane.
inkuru yabaye yatanze
yego cyane Eh.
Na- na cyane cyane nk'inkuru zagiye zivaho nk'igihe ya- cy'amajenoside urabona n'igihe kiba kigoye cyane ugaca usanga nk'umunyamakuru iyo amaze kuyi- kuyi- kuyinoza akayivuga mu nyuma bagaruka kandi bakamurondera nko ku nkuru aba yatanze ese birema bagerageza babicomore kuko birasa- biratangaje nk'umunyamakuru aba yatanze inkuru iba yavuzwe nka n'abe- n'abenegihugu cyangwa abayiboneye siritere ugaca usanga azanywe mu rukiko kubazwa kuri iyo nkuru nyine aba yatanze murakoze ye urakoze mozezi we dr yankurije noneho Reka- wabyumvise reka ntangire musubize natanyurwa yongera abaze yego buretse buretse Ariko- mbanze mbwire fatu amugumane gatoya fatu eh, Est-ce que tu peux ah, garder Moses euh, à, à- à l'antenne là pour que s'il n'est pas satisfait, on, on, on le remet à l'antenne. Merci. ndi kumwe n'umfasha uvuga ibifaransa niyo mpamvu mvuze mu gifaransa Eh, mumbabarire inshuti z'ijwi rya amerika ngaho dr we nuko rero
namwumvishe ni n'ikintu nawe usanzwe uzi kigenga itangazamakuru igihe ntisi nigeze niyiga hari ikintu bita etike ni ukuvuga kugira ubunyamwuga Mm.
ukaba udashobora kuba wa- watangaza ibihuha cyangwa utangaze ibintu bipfuye Mhm.
hanyuma muri ruriya rubanza muri ziriya nkiko zabereye arusha abantu b'abanyamakuru baburanye ni nahima ni ambabarire ni rugiyo nk'umunyamakuru yari animateri ni umushyushyarugamba niko mubita ye ni umushyushyarugamba rwose kuri Eh, radiyo hanyuma rtr niwe hakaba yakoraga na na ngeze kuri ngeze ntibyari bigoye kuko ikinyamakuru cye cyari cyagitwaye mu mufuka bwite Mhm.
Eh, kuko niwe wari kontabure akaba redakiteri anshefu ni ukuvuga umumenyeshamakuru w'ibanze umukuru yego rwose ibyari birimo yabibazwaga neza nk'aho ari ibye nta kuvuga ngo undi munyamakuru wamusinyiye ku buryo niyo haba undi wamusinyiye niwe niwe byagaragara ko ari we nyiri ikinyamakuru nta nta kubishidikanyaho Mm.
bo hanyuma nahimana we ntabwo yigeze aburana nk'aho ari we wanditse inkuru ahubwo yaburanye nk'aho yari muri konseye nasiyonari yari muri eh, bodi bodi bayita ni ukuvuga inama y'ubute- nyobozi reka y'ubutegetsi.
tuvuge Eh, inama y'ubutegetsi inama y'ubutegetsi ya rtrm noneho abazwa ibyaha byakozwe n'uwitwaga ni fokasi Ha- habimana yego
n'ibyakozwe na bemeriki valeri waje no kumutangaho ubuhamya yaje gutanga ubuhamya hanyuma hari n'ibyavuzwe na habimana evariste mwamwitaga kantano icyo gihe toma ye ni kantano habimana evariste ngira ngo niyo nibyo mazina yazina ye igihe.
nyakuri ubusanzwe ariko yaje Eh.
kuyahindura yiyita kantano yarabimara ni izina yamaranye imyaka myinshi nibyo yasinyaga kantano ariko burya muri leta sivili ye hari harimo habimana evariste yego aha Eh, ibyo rero eh, yabiburanye nk'aho eh, eh, muri duruwa tugira prinsipe eh, yasobanura ikintu bita hari icyaha hakaba n'uburyozwa cyaha Mm, icyaha ni nk'uko ushobora kugenda ukiba inka y'umuntu
yego ariko burya iyo wibye inka y'umuntu hari umuntu ushobora nko ku- nko kuba yakugurura imyugariro mhm akaguha urya inzira muntu eh, akaguha inzira urya muntu nawe abazwa icyaha nawe donc mu- aba yakoze icyaha mwagikoranye nirwo tukareba kuti yagikoze uwo uwo mufatanyacyaha we yagikoze ari ishumi we bita complice cyangwa yagikoze bafatanyije we bita coauteur cyangwa se ni shebuja yamwoherereje kujya gukora ibyo byaha a- abikora mu izina rya shebuja Mm, babyita responsabilité du chef hiérarchique mhm
noneho i- i- shebuja w'u- w'u- w'umunye- w'umunyacyaha iyo atabashije guhana uwo munyacyaha bivuga nk'aho ari we wamukubuye wamutwikiriye ukavuga ko basa naho baba bafatanyije kuko iyo umuntu utegeka akoze icyo cyaha wowe uba ugomba icya mbere iyo uzi ko umuntu utegeka azakora icyaha urabimurinda ukamuzitira noneho iyo umaze kumenya yuko yagikoze utabashije kumubuza uramuburanisha cyangwa ukamurega dore umuntu wankoreraga y'iby'inka ni mu mufata akibazwe iyo utamujyanye ku rukiko iyo nka mwese murayibazwa ni uko byagendekeye rero byagendekeye nahimana nahimana naho se barayagwiza
barayagwiza yagiye yari ari nawe muri bodi yari ari mu kintu cyitwa komite d'initiative yashyizeho
rtlm rtlm nabo babazwaga kuri iyo regime ya responsabilite d'ijefe ya rishike
hagati aho ngaho ariko nanone hari akandi twari twibagiwe kuvuga kuri barayagwiza we nta n'ubwo yigeze yicara mu rukiko yaravugaga ati sinrwemera barinze bamukatira atajya imbere y'abacamanza barayagwiza burya yari umunyamategeko wo mu rwego rwo hejuru wize muri sisiteme itari romanojeremanike cyangwa kamono yize muri sisiteme bita sisiteme kominisite duwayomu zo mu burusiya amategeko yarayametirizaga ariko impamvu atemeye ruriya rukiko ni uko porosedire zo kumufata zari zitari zubahiriza amategeko kuko nibyo ntabwo yafashwe ku buryo bwohereza amategeko
icyo ngicyo nacyo ndumva yaragitsinze hanyuma bituma bamugabaniriza ibihano kubera iyo ngingo yego
yahagaze nk'umuntu wigometse ku rubanza ariko akagenda duruwa nayo igira limite kuko iyo porosedire yishwe bashobora guhagarika urubanza ariko ruriya rukiko rwaravuze ruti nubwo muvuga ko porosedire yapfuye poroke yaravuze ati ibi bintu dukurikiranye ni ibyaha ndengakamere birenze igipimo ntabwo umuntu twareka guhana umuntu uri responsable y'amamiliyoni cyangwa y'ibihumbi by'abantu kubera ko gusa batamufatiye bamufunze iminsi irenzeho umwe cyangwa ibiri ku minsi yateganyijwe muri prevasiyo preventive muri apurizoma preventive ni ukuvuga mu gihe cy'ifunga ry'agateganyo ry'agateganyo bamutindanye muri kameruni agera intuza agera agera arusha byaratinze yanacaga n'amafaranga menshi cyane avuga ati ngewe mwamburije kwikorera akazi kanjye kandi ndi umwere nuko porokirere atanga atanga indayabukuru y'uko barayagwiza naramuka atsinze urubanza azishyurwa amafaranga menshi yarutsindwa bakamugabanyiriza igihano aratsindwa noneho bamugabanyiriza igihano
ariko ubundi iyo bigenda kuri iyi ubundi muri duwakomi yari gufungurwa iyo ari ibyaha risanzwe yari gufungurwa yewe biriya byo ni indengakamere nk'uko nyine nawe ubivuga mu bushakashatsi bwawe kandi ni icyaha cya jenoside mu gifaransa bavuga ko ari kirime de kirime ni ukuvuga ni ubwicanyi mu bwicanyi mbese babuze n'uko babivuga nimba ntibeshye
icyaha cya jenoside cyaje muri ino minsi ku rukiko rwa aho tugereye muri icc cyiswe gutyo ko ari kirime de kirime ariko kitari cyaba n'icyaha kigikoreshwa muri neworoloji kikiri ijambo risanzwe gusa nabwo nka wisoni shuciri avuga ati ni kirime sani ariko muri kiriya gihe yaburanaga barayagwiza biriya byaho uko ari bitatu byaba bifite porote zingana mu rubanza rwa kajerejeje juvenali bavuze ko biriya byaho uko ari bitatu icyo gihe byari bitatu byabaye bine bavuga bati nta kubidisitenga byose byibasiye inyoko muntu ariko kuri icc donc muri kompetanse ya rasiyone materiye ya icc ho cyabaye icyaha gifite ingofero idasanzwe dore sipesiyale
muzezi ndibwira yuko muzezi uracyahari
ndango muzezi wasobanukiwe noneho wanyuzwe n'ibisubizo
ariko hari ibintu ntaratahura neza kubera ko ndumva hariho umunyamakuru yahakanye ibyaha how ni which way you can sentence someone ntabwo yemera icyaha ukamucumukira igihano ugaca cyangwa ugaca umuca nk'amande ni icyaha kirimo mu kintu kigiye kandi nta byiyerekezo biba bihari bishimiye byo kumushinja icyo cyaha kiba gihari hamugaca umucira urubanza kandi nawe nyatemekesha niba atigeze gikora nimuyahindura mubikora mubyo mwiza amategeko niko mozeze reka twumvikane usibye ibyaha bisanzwe bishobora gu- gukorwa mu rwego rw'itangazamakuru ibyaha ibyaha by'ihonyabwoko ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyo ku muntu byo ni ibindi bindi birenze kamere nyine bitandukanye n'iby'umunyamakuru ashobora guhanirwa bindi bisanzwe nko gutukana ariko rero ibyo ngibyo nabyo ntabwo bifungirwa kereka mu bihugu bikoresha igitugu naho ubundi ntabwo umunyamakuru afungwa kubera ibyaha yakore yakoze by'itangazamakuru kereka mu bihugu bikoresha igitugu bikore donc dictature Ariko- naho ubundi ariko rero, okay, iyo akabaye dikitati iyo ya- atweke kuvuga ati ngo ba- nk'ibihugu bikoresha dikitati n'ibihugu byafite nk'ibyo bihugu byacu by'akarere hari igihe umwisha amakuru yo yahamagawe rimwe na rimwe mbere yo gutunganya kuko cyaba yagiye igora yakoze cyangwa nk'uko ugura aba yatanze kanaka Mm.
kandi iyo nkuru urashobora kubona ko ikintu inkuru ushobora kugumbura nk'igihugu cyose aho ugaca usanga iyo nkuru yari kirategurwa wowe arayenoseye imbere y'uko iba yarateguwe kandi yarafite imyegerezo by'ahantu yateguriwe ugaca usanga nk'umunyamakuru arahamye kandi nawe nyine aba afite n'ibyabona nka dufate nk'akararo aba yarikodinze nk'amajwi waza wumva ko arabazwa iyo yagiye arikura kandi hariho ibyabona byemeza n'ibiri ku bintu yakuba yarategekwa cyangwa yakuba yarategekanya kuba icyo gihe n'icyo gihe Ni- kubera ikibazo usanga yahanyu kandi aba afite ibyabona byemeza yuko icyo kintu kiba cyakozwe mugana rero kujyana imbere y'ubutungane na bya byabona bishyikirizwa imbere y'ubutungane ubutungane ntibubikorere ko bugahita bwirukira ku muhano mu minsi makuru batangiye kuyaza murakoze reka noneho n- dr yankurije akubwire nawe muri make cyane niba hari icyo yagusobanuriraho hanyuma tu- tujye no ku bandi frederico na daniel nabo bategereje urabyemeye ye rero murakoze nawe urakoze mozeza nikoze hirere we Mm.
ndumva atanyuzwe reka muhe reka muhe urumuri nkurikije urubanza rwangezani Mm.
kuri ariya mategeko icumi
icumi y'abahutu eh, ariya Ni- mategeko ni kangura koko, yayanditse mu bihumbi- muri mirongo cyenda na gatatu ahari eh, muri mirongo cyenda muri mirongo cyenda muri mirongo cyenda ngira ngo ni nko mu Ukuboza cyangwa mu Kwakira mu mezi ya nyuma donc igitero cy'i- intambara ihu- yahuzaga FPR na guverinoma y'u Rwanda icyo gihe itangira ukuboza ku bany- ku barundi ni ukwezi kwa cumi na kabiri dukomeze Eh, icyo gihe Eh.
ayo mategeko ngeze yavuze ko atari umuntu wari uyanditse bwa mbere yerekana n'ibindi binyamakuru yari yaragiye avamo Mhm.
yerekana ndetse ko n'ibinyamakuru byaya- byapuburiye byako byashyize ahagaragara cyane byari ibinyamakuru byaba biri muri muvansi ya fpr Mhm.
ariko hazamo andi mategeko buriya batajya bavuga kandi yabaye yaciweho urubanza cyane hari amategeko cumi n'icyenda y'abatutsi
Mhm.
ngeze we akaba we bara- yarayanditse ariko mu kuyandika ko yari afite intego yine yo gucengezamo abantu urugo akagenda a- ahindagura uko ayo mategeko cumi n'icyenda y'abatutsi yari ateye Mhm.
ayo ngayo niyo yakuriye ikibazo akavuga ati tuvuge ko ibyo byose wagiye kubivoma mu bindi binyamakuru ukabiproduza nk'uko uwo musore nk'umuvandimwe yavuga avuga ati hari ibintu koko umunyamakuru aba yavanye ahandi akabivoma muri rosigaro akabivoma ahandi hantu ati akabisinya ni kuki yabazwa inuza yabazwa u- uburemere bu- bifite kandi atari we wabyanditse Mm.
ariko ku mategeko cumi n'icyenda y'abatutsi byo byagaragaye ko ngeze yagendaga yahindura nkana agamije kugira ngo urwango rukomeze rukomeze kwiyongera urwango abahutu bafitiye abatutsi
cyangwa se wenda visi versa nta icyo icyo icya- icyabarushye cyari jenoside birumvikana ko yashakaga nta nubwo byatanzwe mu gushishikariza kiriya kimenyetso cy'amategeko cumi n'icyenda n'amategeko icumi nticyatanzwe mu gushishikariza cyatanzwe mu gucura umugambi wo gukora jenoside kuko poroke yananiwe kubizana icyo gihe kuko nta kuntu byaje kuko gushishikariza bavuga ko biba ari publike Mm.
indirekiti Mhm.
noneho urukiko rwo rwari rufite ubushobozi bwo kuburanisha gusa mu- umwaka umwe kuva muri mirongo cyenda umwaka wa mirongo cyenda na kane gusa kandi amategeko yarasohotse muri mirongo cyenda bakavuga ati rero ntabwo ibi byatangwaho kuko ijenoside gushishikariza gukora abantu jenoside byo bivu- bi- byemerwa ko bibaye ako kanya icy'amaso imbonankubone Mm.
noneho rero no mu kubigarura muri ruza muri planifikasiyo nabwo ngeze atsinda urubanza n'icyaha cya planifikasiyo cyakoze bwa mbere cyari cyamuhamye nyuma bakimusibaho mu bujurire ni ukuva rero ibyo byo kujya kugira kujya kuvoma inkuru wabonye ahandi hantu wenda ugakopiya ugakora natwe muri properite intellectuelle muri teze yanjye ndamutse nzanye n'ikintu nubwo mba nagisise mba nakigize icyanjye akenshi wanagikomanza ukanacyarishisa aho ngaho mwareba kuri duwakome wazashaka umuntu ubisobanukiwe cyangwa nawe umaze igihe mu itangazamakuru wamubwira yego reka ibyerekeranye n'ibyaha bisanzwe duwakoma tubyihorere twigumire kuri iyi nsanganyamatsiko y'ubwicanyi ndengakamere bushobora kuba jenoside bushobora kuba ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa ibyaha by'intambara nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro muri isanga turaganira na dr yankurije hilel ku bushakashatsi yakoze kuri ubwo bwicanyi ndengakamere mu bihugu byo mu biyaga bigari kuri telefone rero dufite na frederico frederico we frederic urakomeye
yego ndakomeye akabazo kawe
umwaka mushya yego twese yego twese
nagomba kubaza umutumire dufatiye ngaha muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi hari ibinyamakuru bimwe bimwe usanga bigezwe kuririmbira leta bigaca biratukanwa batavuga rumwe na leta hoba hariho nka sentare yabugenewe gucira imanza ibinyamakuru biba biza birarenga amategeko kubera uko twaba tuzi ibinyamakuru bikora ikinyamakuru kigeze guha ijambo leta kikongera kigaha ijambo n'abatavuga rumwe na leta mu burundi hari ibinyamakuru bimwe bimwe usanga bigezwe kuririmbira leta ahubwo bigaza biratuka abatavuga rumwe na leta kuko nibyo hariho abatavuga rumwe na leta usanga bakora amakosa mugabo si kuvuga yuko bose bapfa bakagiraho bose batabitwa basi ba leta tubajije umutumire nta kundi ibyo binyamakuru boza biboneka nk'amasentara azarabihana kugire gukora na byo ntukibona ariko umwe birabiko birakukiza bikaza birateranya biteranya abantu ye frederic kandi nako ka kabiri yego nta mashuri nta mashuri y'amategeko yoba hari yoba ari nko ku rwego rwa afurika yoba arigisha abanyamakuru kubera abanyamakuru bamwe bamwe turabona yuko hari abanyamakuru bamwe usanga bamwe begamira leta abandi ugasanga begamira batavuga rumwe na leta ugaca usanga urumva bamwe bamwe mu bintu by'umutekano muke uba mu gihugu rimwe rimwe n'abanyamakuru baba babijizemo nk'uruhara yeee hoba amategeko ahari atomoye neza ashobora kurenga abanyamakuru hamwe uyarenza hamwe kuko umunyamakuru aba adejwe gukora nka sosiyete sivire atahengamiye urakoze cyane imana ibahezagire yego frederi nawe imana iguhezagira urakoze
nuko sawa hama ndamukiza ayo maso fatuka abantu mukuru w'abakozi b'umwuga wo mu gihugu cy'u Burundi arakuramukije yari kukumva rwose imana iguhezagire
nuko yego
nuko rero dogiteri yankurije mubwire rero
ikibazo cye ndacyumva rwose icya mbere avuga ati kuririmbira leta kuririmbira leta ntabwo ari icyaha ahubwo ikibi ni ugushyigikira ni ukwishyigikira mu makosa mu rwego rwo kuburanisha ibyaha hari ibyaha bita ibyaha ibyaha nyine ibyaha peno ibyaha by'ubugizi bwa nabi hakabamo n'ibyaha bita ibyaha by'amasosiyete bigengwa n'icyo bita duruwa de sosiyete cyangwa droit des affaires kuko sosiyete iba ikora affaire buriya iriteremo nubwo ari ubucuruzi sosiyete komerciale eh ubucuruzi iyo ari sosiyete y'ubucuruzi donc icyo gihe twebwe iyo tuburanisha sinari nawe umucamanza ariko donc abanyamategeko iyo baburanisha icyaha bakaburanisha icyaha umuntu yakoze bakurikiye icyaha ni gatozi icyaha penal cyo ni gatozi gitandukanye n'icyaha sivile sivile umuntu ashobora kubazwa ikosa rya umwana wawe iyo yibye urishyura ariko mu byaha penali ibyaha nyine bimeze gutyo bya penali ho bakurikira umuntu ku giti cye ku gatozi by'umwihariko ibyaha by'ubwicanyi ni umuntu ku giti cye ku gatwe ke ku giti cye noneho akabazo ati ikinyamakuru kiramutse umuntu iyo ikosa ryakorewe mu kinyamakuru ikinyamakuru gishobora gufungwa igisubizo ni yego ariko icyo gihe umucamanza no gukurikira amategeko ari muri icyo gihugu akareba niba amategeko yakoze n'iyo sosiyete y'ubucuruzi ifite icyo kinyamakuru ikinyamakuru kiba gikorera inyungu ntabwo kiba gitandukanye na kiliziya cyangwa n'iki niyo kiba ari icya kiliziya kiba cyagiye muri aseri kuko kiracuruzwa icyo gihe nibwo areba akavuga ati iki cyaha kirakabije bisabye ngo bibaye ngombwa ko ikinyamakuru tugifunga usibye ko nk'aho iwanyu muri amerika bwo banagica n'amande bakagica amande menshi cyane ku buryo zisubiramo gufungwa kuko mu cyaha cyabaye ushobora gusanga icyaha kiri dubure hari icyaha kiri sivire sivire bavuga ibyaha sivire babyita ku mu kinyarwanda ni imbonezamubano ibyaha by'amahugu n'ubucuruzi na mbonezamubano bakavuga bati iki tugiye kugukurikirana yuko mu gihe watangazaga ino nkuru watumye umugore wa tomasi yicara ntajye ku kazi kubera ko abantu bamukomeraga amafaranga yatakaje ku kazi urayamwishyura sasira resiposabirite sivire icyo gihe urishyura noneho resiposabirite penali bo bakurikira umuntu ku giti cye bakareba umuntu inkuru yakuriye inkuru cye bakavuga bati tumukatiye igihano runaka noneho hakazamo iki kindi cya duruwa penali dezaferi bakareba niba ibyaha wakoze birebana n'ubucuruzi wakoraga bishobora gutuma iyo sosiyete iba radiye mu gifaransa ifutwa ikigo cy'ubucuruzi gifungwa
bakavuga ati kino kigo turagifuza ko cyacuruzaga ibiryo biboze kandi ubwo tubaze iyo nkuru yaba ari imigeni poroduwi iboze niba ntamushubije yabaza ikindi buriya rero mu burundi ni sentare zo mu burundi zigomba kubikora zikurikije amategeko yo mu burundi ibyo byose umaze gusobanura nta nta sentare mpuzamahanga nta rukiko mpuzamahanga rushobora kubihana ibyo ngibyo ni izo mu burundi kubera ko umucamanza na porokirere bemerewe gukora iperereza ku byaha byabereye i burundi mu bihumbi na cumi na gatanu ubwo bashobora nanone kuvuga bati kino kinyamakuru gishobora kuba cyaratije umurindi hari ikintu ngira ngo ngarukeho ubushize ntitwakivuzeho neza ntabwo nubwo umucamanza na porokirere bavuga ko bari guperereza hari ibitakigirwaho impaka byangije kwemezwa byinjijemo ko ari ukuri ko abantu bapfuye mu burundi kandi basize ibyaha byibasiye inyoko muntu ujya ntibikiri disikitabure umucamanza mbere yabyitegereje arabyemeza ibyo ngibyo ubu hakurikiyeho kujya gushaka abantu babikoze n'ibimenyetso simusiga n'ibimenyetso simusiga ibyo ngibyo biri gukorwa na ruriya rukiko bagasanga umuntu wabikoze yarapfuye ariko ntibyabuzeho ko ibyo byaha byabaye
ibyo umaze gusobanura ni umushinjacyaha wo muri ruriya rukiko rw'irahe ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho icc niyo irimo ikora amatohoza kuri ibyo byaha
abarundi rero niba bumva yuko ibyo byaha bishobora kwinjira muri kompetanse ibyo byaha byakozwe n'abanyamakuru cyangwa n'ibinyamakuru byinjira muri kompetanse y'urukiko rwa rahe bashobora gutangira ngo gusuganya ibimenyetso no gutangira kwiyambaza za sosiyete sivire bakabishyikiriza bakabishyikiriza umucamanza nako bakabishyikiriza porokirere
hanyuma nanone frederic yari yabajije ati ko hari abantu bakora umwuga w'itangazamakuru ukibaza ibyo barimo ukabona amakosa menshi y'itangazamakuru ati nta mashuri ku rwego rwa afurika yabigisha cyangwa se abigisha ku buryo bakora umwuga wabo neza burundu se nta tangazamakuru rihari amashuri amashuri y'itangazamakuru bareka mbanze musubize ikibazo kimwe aho ngaho kiri gifite agaciro ni uko mu gihugu burya haba hari kode haba hari igitabo cy'amategeko kode deontoloji igenga abanyamakuru niyo waba warayize cyane usanzwe uri umunyabyaha ntibyakubuza gukora ibyaha nari ngiye kumubwira buriya hari umuntu utaragaragaye witwa gahigi gasipari yari umuntu waminuje itangazamakuru cyane na kantano burya yari yararyize bara bibujije ko kuba warize ntibikubuza gukora ibyaha barayagwiza bakubwiye ko yari dogiteri muri dogiteri na biyogarasi yari yarize duruwa na karira deri ponte mu gitabo cye yaravuze ati uriya mugabo yaranyemeje ku bintu byo kumenya amategeko kuba rero warize cyane ntibikubuza kuba umunyabyaha hanyuma ku byerekeranye n'amasipesiyalite mu itangazamakuru rwose muri afurika ntago mbizi Amashuri- Ntago nzi ishuri ishuri- ishuri- ishuri ry'icyitegererezo riri muri afurika ryigisha itangazamakuru Nta- yego ahari nta ry'icyitegererezo rihari ariko rero amashuri yo arahari nibyo mu burundi muri kaminuza y'u Burundi ya leta y'u Burundi bari bafite ishami ry'itangazamakuru igihe kirekire ni nabo twebwe mu gi- mu rwanda igihe tutari dufite ishuri ry'itangazamakuru mu burundi bo barigaga itangazamakuru muri kaminuza ntabwo nzi nimba rikiriho hanyuma mu rwanda ubu ngubu n'abafite amashuri makuru yigisha iby'itangazamakuru muri kaminuza y'igihugu ya leta i- i- hari ishami ryigisha itangazamakuru n'itumanaho journalisme et communication i kabgayi hari kaminuza ya kiliziya katolika yigisha iby'itangazamakuru ariko noneho mu rwego rwa afurika hari n'abanyarwanda bize muri i kinshasa muri isti hari abize yawunde iby'itangazamakuru hari abize muri senegal iby'itangazamakuru amashuri muri afurika yigisha itangazamakuru arahari ibyo ngibyo mvuze ni ibyo mu bihugu tuvuge bivuga igifaransa naho ubundi no mu bihugu bya afurika bivuga icyongereza hari amashuri menshi menshi menshi Eh, frederico rero amashuri ni menshi cyane ahubwo nk'uko dogiteri yankurije yabisobanuye kwiga ntibibuza umuntu kuba umuntu un- kamere muntu niyo ituma akora ibyaha cyangwa se agira ubumuntu agira ubugwaneza mbese aba inyangamugayo ni uko nguko bimeze Am- naho ubundi amashuri yo arahari pe Ng- ngayo rero ngayo nguko ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na daniyeli daniyeli we daniyeli
karame akabazo kawe kagufi eh akabazo kanjye ndabaza na- na- na- eh, ni kagu- kagufiya Mm, njyewe mbona leta yose igiyeho iyo ari yo yose mbona itangazamakuru rikorera mu kwaha kwa leta no mu rwanda uyu munsi tuvugana usanga hari ibintu itangazamakuru ubona ritangaza ariko binyuranyije n'ukuri guhari usanga i- ikibazo aba- abanyamakuru baho ubona bahari usanga bakorera mu kwaha kwa leta batavuga ukuntu iki- uko kiri cyangwa uko cyabaye cyangwa uko bakibonye ahubwo bakagenda bagoragoza mu gukora ibintu byiza ikindi noneho njye ndamubaza ese yagira inama ki abanyamakuru bakorera mu kwaha kwa leta ikindi mubaza ese abanyamakuru bakomeje bakomeje gukora mu kwaha kwa leta jenoside ntishobora kuzongera kubaho ese jenoside niyo itabaho nta bundi bwicanyi bushingiye ku moko bushobora kubaho kandi nyamara ari ikibazo muri sosiyete iyo ari yo yose ku bantu runaka ubwo ninze kuvuga wenda sosiyete nyarwanda kubera ko ari ikintu kireba ah, ah, rusange mu bihugu byose mm.
ntibyaba ikibazo mu bandi bantu ubwo icyo nicyo namubazaga nacyo gitekerezo nari mfite ariko igihari leta iyo ari yo yose n'uyu munsi na leta yavuyeho mu rwanda iyo ari yo yose i- ibogamira kuri leta ubwo nambwire inama yagira abanyamakuru bakora mu kwaha kwa leta ese niba iri abanyamakuru bakomeje gukura mu kwaha kwa leta niba jenoside ishobora kongera kuba cyangwa nitaba niba hatakomeza kuba ubundi bwicanyi bushingiye ku moko nyamara ntibutangazwe murakoze ye urakoze daniye Eh, ariko rero ugukosoye gatoya ntabwo ibinyamakuru byose ndavuga mu bihugu byose ntabwo ari ko bimeze hari ibihugu bifite itangazamakuru Ah, mu- mu- ryisanzwe mumbabarire, ryigenga mumbabarire gato ubwo n- nashatse kubu- na- navuze mu rwanda kuko na- nashatse kuvuga muri muri bamwe mu- na bamwe ariko mumbabarire kuba nashyize muri rusange yego urakoze daniye Murakoze.
ye reka dogiteri Sawa.
yankurije agusubize
itangazamakuru burya ribamo ubwoko bubiri hari iryo bita presse publique eh, mu rwanda ryo ryose radiyo rwanda burya ibikorera leta imvaho rahoreve na hanyuma hakaba na televiziyo presse privé na tvr tvr iri- televiziyo itangazamakuru ryigenga Eh,
Eh, iyo ni approche ushobora ah, mu bihugu byose niko biba bimeze itangazamakuru irusha- donc usho- igihe cyose uragenda ugasanga hari ikinyamakuru gikorera mu kwaha kwa leta kuko nyine ari icya leta ari leta iba yaragishyizeho kugira ngo kijye kiyikorera urumva nticyayirwanye mm.
ahubwo eh, ijambo leta mujye muryitonda kuko leta zose ntizica Eh, itangazamakuru rikorera leta y'ingome wenda cyangwa y'igitugu niryo riba riteye ikibazo Mm.
naho kuba rikorera leta leta nayo icyo kintu ifiteho uburenganzira bwo gushyiraho ikinyamakuru kizajya kiyivugira Mhm.
hanyuma kugaruka aho ngaho umunyamakuru iyo asinye asinya mu izina rye Mhm.
ni ukuvuga ngo nubwo redakiteri en shefu nubwo yaba akorera guverinoma umunyamakuru uvuge redakiteri en shefu y'ikinyamakuru runaka ikisi nkunda kutavuga ku binyamakuru by'amazina kuko byagiye gishyira igihe nkunda kutavuga amazina y'ibintu kuko abenshi yagiye bagira n'ibibazo byabo bwite bwihariye ikinyamakuru redakiteri en shefu y'ikinyamakuru ikisi akemera ko iyo nkuru ihita mbo igihe kiragera mwese bakabashyiraho mwese bakabakurikirana nababwiye responsabilité du chef hiérarchique na responsabilité ya gatozi ya acteur yego rero umunyamakuru usinya inkuru azi neza yuko ijyana mu cyaha kandi yarabyize abanyamakuru murongera mukabisi bakabibasiramo akababwira akataribwa n'akataribwa ajya amenya yuko icyo gihe azagira ikibazo bibaye ngombwa leta nayo byaba mu binyamakuru byigenga n'ibitigenga ifite uburenganzira ngira ngo nko mu rwanda ibinyamakuru byinshi bigomba cyane cyane itangazamakuru ryanditse ikunda kubanza kudepoza kopi kwa porokirere mbere y'uko ikinyamakuru gisohoka leta ihora irwana inkundura kugira ngo ibinyamakuru bimwe na bimwe ikabifunga ikibazo wakwibaza uti se ibifunga kuko mu by'ukuri yakagombye kubifunga nibyo leta y'u rwanda ifite umwanya mubi iyo bakoze valuwasiyo mpuzamahanga mu by'itangazamakuru ariko ibyo ndumva ndi kurangiza lisansi bachelors degree nari narabajije abantu mbaza icyo gihe nahuye n'abantu n'abantu bo muri parike n'abantu bahagarariye imiryango mpuzamahanga nayo ba leta y'u rwanda ifite uburyo igenda yisobanura ikavuga ko buri gihe irimo gukumira irimo gukumira itangazamakuru ryo mu gihe kibi itangazamakuru ryoretse igihugu iyo niyo niyo
nicyo gitekerezo nicyo gisobanuro batanga nicyo gisobanuro leta y'u rwanda kikaba n'impamvu ariko ikintu kishyira ku mwanya w'ijana na mirongo mu bihugu ijana na mirongo nanone kiba ikibazo ariko kano kanya nambaye ingofero y'umunyamategeko ndekane kujya kure y'amategeko ariko nababwira ko none haruta ejo mu itangazamakuru ryo mu rwanda ni ukuvuga none haruta ejo hashize
none haruta ejo hashize hanyuma ubwo ibindi uburenganzira buraharanirwa abanyamakuru nabo bafite ubwoba benshi abanyamakuru ijana na mirongo itatu na bangahe batakaje agatwe muri mirongo mu bintu byo muri za mirongo icyenda mirongo icyenda na kangahe bigatuma batabasha gufonsa abandi leta irabafunga cyangwa se ku mugani nk'uko mwana yabivugaga no kutamenya umwuga nabyo bishobora kuba byaba ikibazo ntabwo nshobora kubijyamo keretse nkurikije imanza zagiye zicirwa n'izo nkunda kwibandaho cyane kugira ngo ntatandukira nkajya mu by'abanyapolitiki
yego n'ubundi n'icyo kibazo cya kabiri rero yavuze ati jenoside ntishoboka cyangwa se ubundi bwicanyi bushingiye ku bwoko nabyo ntabwo twabyinjiramo umuntu amenya ibyahise ntabwo amenya ibizaza kereka abapanga imigambi ibyo ngibyo ntabwo twabyinjiramo icyo akoze keretse niba yarabonye ibyo bita resinya vankurere ibimenyetso itangazamakuru ryo muri za mirongo icyenda ryarabigaragazaga yego
icyo gihe ahubwo yavuga ati nabonye ibimenyetso by'uko jenoside igiye kongera kuba noneho icyo gihe yabigaragaza harimo n'akamaro k'itangazamakuru naryo turimo no kuvugiraho na za sosiyete sivire icyo gihe umuntu niba yarabonye ibimenyetso babyita ngo iki mu kinyarwanda resinya vakurere mbese ni ibimenyetso nabyo biteguza ikintu bitegura ikintu nabyo ni ibimenyetso ibintu by'ubukunguzi jokora
yego yari yabonye ubukunguzi bwa jenoside mu rwanda icyo gihe rwose yabupuwenta nanjye jenoside ni ikintu numva kinukira cyane cyangwa n'ibindi byaha n'ibindi byaha byica abantu ibintu bizana imirambo mu gihugu icyo gihe ubwo umuntu yamugira inama y'ukuntu yabigenza
daniel rero nyine ubwo ngubwo uramuburiye niba abona mu itangazamakuru hari ibintu biganisha kwangisha abantu abandi cyangwa se kuba gushishikariza abantu kwica abandi ibyo ngibyo ni inshingano ye yo guhita bimenyesha inzego z'ubutabera inzego z'ubucamanza ndetse natwe abanyamakuru akadukebura akavuga ati dore ibi bintu biri kuba dore rwose ibimenyetso ngibi kugira ngo natwe tubyamagane hakiri kare ubwo rero daniyeli ni akazi kawe ni akazi kacu twese radiyo ijwi ry'amerika yongeraho akantu gato mbere y'uko dutambuka ibyo avuga hari ikintu binyibukije hari amaradiyo ziriya za blog talk radio reka eh, sinyavuga mu izina ariko hari amaradiyo acuranga indirimbo za bikindi ziriya ndirimbo za bikindi urubanza rwa Ru- urukiko rwa rusha rwasanze ari indirimbo zica noneho bikindi we uko yireguye yaravuze ati nubwo zi- niba zaranicaga ntabwo ari njye wazitangazaga sinshobora kubibazwa Eh, njya numva indi- njya numva si- si bikindi wenyine wiwi hari indirimbo njya numva za- zaciye muri disipuridanse zizwi ko ari indirimbo zica hanyuma ukumva iradiyo runaka iyo numvise ni blog talk radio ntabwo nigeze numva yenda sinkurikira amaradiyo yose ariko hari izo numvise zicuranga indirimbo za bikindi icyo kintu abantu bafite amaradiyo um, nagira ngo mbibutse bworose ko indirimbo zicwa- zica zizwi muri droit international penal akabyiniriro niba ari akabyutso niba ari bene sebahinzi nabwira abantu bajya bazicuranga wenda bazicuranga mu rugo iwabo amategeko ntabahana rwose
ariko kuzishyira ku Ariko aba- karubanda abazicuranga publike muri publike bamenye ko bishobora kubakoraho umugambi ari umugambi wo guhemukira ubwoko muntu kandi bishobora kubakoraho
nicyo bisobanuye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abwirwa benshi akumva bene we cyangwa se ngo agapfa kaburiwe n'impungo ibyo ngibyo twikomereze kuri telefone dufite pierre pierre we
alo akabazo kawe
akabazo niba ari uwo munyamategeko mwatumiye uno munsi nagomba kumubaza nimba nk'ubu urashobora gusanga
yego nk'igihugu gifite yego nk'igihugu gifite intumbero yo yo ku- yo yo mu rwego rw'ikigwa rw'abanyamakuru ugasanga babaha intumbero nk'ibyo ndabitanga ku rugero Mhm.
mu minsi ya Burundi hariho nk'inkuru wasanga nk'inkuru zu- z'aba usanga abapolisi bishe abantu canke abandi bicanyi bishe abantu bagaca bashaka yuko nka sense aha ahandi ko ndatanga urugero mu Burundi sense ugasanga ni ivuga ati, iki sense kintu- ni conseil national de la communication
Eh, ugasanga niba ari intumbero ati iki mubwira mukivuge ko nk'iby'umutekano hari igihe nko muri 2016 mbere n'ubu 2017 ugasanga baravuga ati ikintu cy'umutekano mukubwira mukivuge Mm.
kubanza gusaba urucukizi rw'igipolisi nkaho we ntibi- ibyo nk- nk'iyo ntumbero baba bahaye ibinyamakuru ntabona ko eh, ntabona yuko ishobora gutuma ahubwo ubwicanyi butungane bushobora kwamamara ugasanga burakorwa ugasanga ni ni n'intumbero imwe atari n'ayandi makuru avuga ugasanga n'abanyagihugu bamenyereye muri iyo ntumbero ugasanga bibaye akaranda mu gihugu Ye- nuko pierre we reka gusubize
yego murakoze urakoze cyane hari hari ikintu gikunda gutera ikibazo kubera ko eh, kivugisha umuntu avugisha ukuri ntabwo mu bihu- mu biyaga bigari twagize umu- amahirwe yo kubona demokarasi isesuye imvugo irimo buti iminsi ubu ukuntu ashobora ati wenda ni ibihugu bikiri mu nzira y- ya demokarasi kugira ngo abantu bada- badaci- bata- badacika intege Mm.
ariko mu rwego iyo ibihugu biri muri demokarasi leta burya iba ifite n'ubushobozi bwo kugi- bwo kucyo bita eta dirijanse
ni ukuvuga gushyiraho amategeko arengera rubanda yihutirwa Eh, akavu- ikavuga iti izino nkuru muri ino minsi ntabwo twemera ko zitangazwa kubera ko zibangamiye umudendezo w'igihugu Mm.
hari n'ibindi bintu byinshi leta ikora nigeze kubona muri ino minsi abantu bavuga ko kugira ngo umuntu ave mu rwanda eh, kugira ngo mu rwanda umuntu ava muri komine ajya mu yindi agasaba pasiporo eh, bayitaga resepasi bayigize nk'aho ari icyaha Mm.
ariko bakibagirwa ko icyo gihe leta yo yari yari yadekaraye eta dirijanse Mhm.
Eh, ni ukuvuga amategeko Ni- adasanzwe amategeko adasanzwe ibintu bimwe na bimwe bakabibambura bavuga ati rimwe bajya kujya mu kiliziya muzajye mujya mu kiliziya ariko muhagarare muri batatu gusa ntimuzajye murenga Mm.
icyo gihe rero ubwo leta y'u Burundi uko- uko bimeze muri iki gihe n'iyo koraborasiyo yabo n'abapolisi ntabwo nyifite mu ma mu- mu- muri situwasiyo ngo nyanarize Mm.
ariko yareba niba bitari muri urwo rwego rwa rwa etadirise mu burundi nimba hari etat d'urgence Eh, cyangwa ni- hari n'igihe itadirijanse isa n'igenda irangira ariko ntirangire kompletema hagasigara utuntu tumwe na tumwe eh, bagenda bitwararikaho Mm.
icyo gihe bitagenze gutyo muri urwo rwego hari inzego nkemurampaka ziba zihari nko mu rwanda icyo bita konseye hayi mediya kanso konseye nasiyonari de la puresi cyangwa nka gutyo no mu burundi hari sense
icyo gihe bashobora kuyibaza bakababaza bati ibi bintu ko tubona bikomeje kubangamira uburenganzira bw'itangazamakuru hanyuma iyo bigenze gutyo byanze bafata urukiko rwabigenewe bita tribunal administratif bakarega leta barega umuntu runaka cyangwa bakarega urwego runaka bakarurega ko rukabije gukomeza guhonyora ni uguhonyora ariko bavuga gukandamiza guhonyora gukandamiza yego
icyo gihe leta ibyitwarikaho cyane uko iyo itsinzwe yishyura amafaranga menshi cyane iyo ibonye bagiye kuyirega ifata ingamba ariko ibyo bishoboka muri leta iyo ifite demokarasi yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ndabona iminota igenda itubana mikeya bene ibi biganiro ntabwo umuntu yabiva inyuma none mureke duhamagare leopold tumuhe akajambo kagufiya muri iyi minota itatu dusigaranye hanyuma twanzure kuko tuzabigarukaho n'ubundi igihe icyo ari cyo cyose n'ibiganiro bihoraho leopold we vuga cyane wiriwe neza wiriwe wiriwe akabazo kawe wiriwe neza yego mfite akabazo mbaze umutumire hari igihe umuntu yumva nk'amateleviziyo cyangwa nk'amaradiyo usanga atiza atiza nk'abamenyeshamakuru bahora mu bindi bihugu baba barahungiye ahantu bagaca rero batangura kuvuga inkuru z'ibihugu z'igihugu yavuyemo none iyo nta deontologi porofesiyoneri aba yarenze kubona iradiyo kanaka cyangwa televiziyo kanaka itiza abajurnaliste bavuye mu kindi gihugu bahungiye muri icyo gihugu bagaca batiza iradiyo yabo kugira ngo babwire ko iby'icyo gihugu bavuyemo muri aka karere narabibonye hariho nabibonye batije iradiyo abamenyeshamakuru bavuye nko mu burundi ugasanga bari kwaravuga ibyo mu burundi batyoza nk'abategetsi bo mu burundi bavuga ibyo mu burundi bari ku iradiyo yo mu kindi gihugu yabahaye igihugu yabahaye indaro ibyo bintu none ni ikibazo nabaza sindi umujurnaliste nta deontologi porofesiyoneri baba barenze ayo maradiyo n'amateleviziyo atiza abajurnaliste bakaza kuvuga inkuru bakagira ibiganiro byo mu kindi bijyanye n'igihugu bavuyemo bahunzemo bavamo murakoze cyane leopold mbere y'uko mbere y'uko dr yankurije agusubiza muri make cyane nakubwira y'uko mu rwego rw'itangazamakuru ku giti cyanjye nta deontologi porofesiyoneri iba yapfuye kereka kereka abo banyamakuru kuko guhunga si icyaha ubwabyo guhunga si icyaha ni uko baca batiza amaradiyo bakavuga kereka kereka rero kereka ibyo bavugira kuri ayo maradiyo ari ibintu biteza bibuza abantu umudendezo biteza intambara biteza urwango ibyo ni ibyaha bihanirwa n'amategeko reka mpinire ahangaha hanyuma dogiteri yankurije nawe agusubize umunota umwe gusa duhite twanzura dogiteri yankurije ntabwo mpatinda cyane iyo umuntu akoze icyaha muri sitidiyo nababwiye ko ibyaha penari ibyaha bigamije ibyaha by'ubugizi bwa nabi iyo ugikoze ukibaza ku giti cyawe hanyuma icyo gihe leta y'igihugu uwo muntu arimo n'ubushinjacyaha parike bashobora kuba bati uriya muntu yagiye muri sitidiyo ya voix d'amerique akoreramo icyaha icyo gihe basaba niba ari muri amerika basaba leta ya amerika bagaherezanya bagahereza ikanya umunyacyaha cyangwa leta ya amerika ubwayo nayo ikaba yamucira urubanza
nguko rero ni urugero ntanze kuri amerika uko ndi kuri voda amerika yego inshuti z'ijwi rya amerika rero dr yankurije hirere mumfashe rwose tumushimire dr urakoze cyane
nijya ubashimiye cyane ye ni akagaruka rero inshuti zacu mwese uko mungana namwe ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima maze rero mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika facebook yacu murayizi ni voa radiyo yacu igihe icyo ari cyo cyose mushobora kutwandikira mukaduha ubutumwa tuzajya tubatumira n'iyo ikiganiro tukirangije ku iradiyo gutya ibiganiro bishobora gukomeza gusa nibutse yuko mugomba kwandika mu bwubahane kuko umuntu nawe uzateza umwiryane umuntu uzabuza abandi amahoro yabo umuntu uzatukana icyo gihe natwe tuzamugenera tuzamukanira urumukwiye murakarama umunsi mwiza VOA Afrique, les infos.